mwumva na radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa fesibuke aderese ni vowa radiyo yacu tubibutse ko muri uganda ho mudukurikira kuri voyisi ofu muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga tubifurije rero noheri nziza noheri nziza mwese aho muherereye hose ku migabane y'isi ikaze kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twongere tubahe ikaze kuri radiyo yanyu nshuti banywanye ba radiyo ijwi ry'amerika nk'uko twabibabwiye rero ku rubuga rwacu rwa facebook uyu munsi twawuhariye intashyo zanyu za noheli hano muri studio ndi kumwe na sayida na nadia taha twese hamwe n'ikipe yose y'ijwi ry'amerika tubifurije noheli nziza ubwo rero mwatubwira uko mwizihije umunsi mukuru wa noheli cyangwa se uko muteganya kuwizihiza bitewe n'aho muherereye mbere y'uko tubakira ku murongo wa telefone nimwe mwumva aka karirimbo
Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubashimire ko mwahisemo kubana natwe muri iyi saha ya muri isanga abatari baduha nomero zanyu muziduhe ntimwiheze Ah, nadia arabahamagara mu kanya ariko n'abamaze kuziduha mube hafi kuko arimo kubahamagara in- ku nomero afite ntabwo murimo kwitaba kandi uyu mwanya ni uwanyu dukomeze rero tubaha n'akandi karirimbo ubwo mu kanya arabashaka umwami yezu yavutse ivuka ry'umucunguzi isi yose abakirisitu bizihiza kuri uyu munsi wa noheli uyu munsi rero twawubahariye tubifurije kandi ko ubabera mwiza reka tujye ku murongo wa telefone twakire rwa gasore leonard wiriwe neza
Mwiriwe neza radiyo ijwi rya amerika yego yego noheli nziza
namwe ndabifurije noheli nziza mwese aho muherereye cyane cyane mwe banyamakuru yego yego urakoze cyane nawe turayikwifurije n'umuryango wawe n'inshuti zawe Ha- hanyuma urahagana hehe urashaka kwifuriza abandi noheli nziza ni icyo wifuza kudusangiza muri uyu mwanya
aka kanya tuvugana mperereye mu gihugu cya tanzania eh, ni mu mko wa kagera eh, wilayani ya- wilaya ya kerwa yego ndashaka kwipfuriza noheli nziza papa na mama bari baherereye mu gihugu cy'u Burundi muri komine giteranyi ndipfuriza noheli nziza abantu bose twakoranye rusasuma i muyinga muri hoteli gadeni n'abanyagiteranyi ndipfuriza noheli nziza mukuru wacu nkunzimana florian ndipfuriza noheli nziza Eh, umugenzi wanjye nkunda cyane ari mu gihugu cya uganda kampala masabarakiza erenese n'abandi twagesera abana ahatandukanye banyu bambona ku izina kuri facebook nkaba ndi rwagasore Mhm. yego yego murakoze cyane urakoze nawe Eh.
hanyuma mwa- mwizihije Nawe noheli urakoze.
gute
Eh, In- umunsi mwawizihije gute
hano hano muri keza tu- tumeze neza cyane ndabona abantu mu bunywero abantu bariko bararaba imipira yanga na simba byakinye abantu barishimye reka nta kibazo ndiko ndabona abantu bameze neza kabisa nuko nuko imana ishimwe yewe urakoze cyane rero ubwo Murakoze mugira cyane.
ibihe byiza ye twakire na emanuweli manishimwe wiriwe neza murakoze cyane Ye- ye. urahagana hehe emanuweli
ende bujumbura Mhm. mumeze mute mu- noheli yagenze gute aho ngaho i bujumbura aho uherereye intare yagenze neza yagenze neza ko turakomeye ni uko ni uko
ego Ye. Ura- urifu- urashaka kwifuriza abantu se noheli nziza
ego Mm. umwanya ni wawe Mhm. ke kampere kuri papa na mama bari mu ntara y'umurambi mu rutegama Mhm.
Eh, nzabwira ngo noheli nziza kanje nja kuko tuvukana bose iyo bari hose ko hari abatari mu burundi Mhm.
kanje nja ku nshuti n'abagenzi abo dusengera hamwe ego Mm. bose bose bose noheli nziza ubwo rero nawe kandi ukomeze kugira ibihe byiza Tu- twakire mike manishimwe uratwumva mike
turabumva neza cyane ijana ku ijana nuko muratwumvira ahagana hehe ubu ngubu
mu mwaka ya tuvugana turiko turabumvira mu gisagara cya nairobi mu gihugu cya kenya Mm. mwizihije noheli se
nore nk'uko turiko turayiriza turiko turayiriza neza mu butungane ntangere nubwo naho nyine ubukene buhari nko mu gihugu iwacu Mhm. nuko murayi- mu- uko mushoboye mwayizihije uko muso- uko mubishoboye
neza cyane nuko nuko Eh, hari rero abo Eh.
wifuriza noheli nziza
kuri twese cyane kandi turayifuza n'abari mu gihugu nubwo nawe numva bitaborohera bivanye n'ukuntu n'ubukene buhari Mhm. Ni- bivanye nk'abatashoboye kuduga bava nko mu gisagara cya butukura bajya mu gisagara cya ruguru za Ngozi, za kayanza Mhm.
za muyinga gutyo kubera benshi abo twagiye wese badutera akamo ko batashoboye kuduga batashoboye kugira gute kuduga kuduga kugira ngo Mm.
bajye kurya noheli Mhm.
mu mihana basangire n'ababyeyi babibarutse
yego ubwo twizere ko Yego.
ubutaha bizakunda bakabasha ku- kuba bari kumwe cyangwa se ko bazabasha kuba bari kumwe nda no ku ku mwaka mushya
ivyo ni vyo gutega imana kubera ko imana ariyo ikora byose Mm. yego ur- ur- Ye- yego kandi murakoze cyane kandi dushimira n'abo turi kumwe twose turasangira noheli dusaba n'abo n'abari mu gihugu bose nk'uwarusagaje ngo bashobore gusangira n'uwundi ubona ko ari n'iragi twasigiwe Mhm, n'umuvuka nyiraho nta
mhm. ni byiza Yego.
Uf- ugi- ugize icyo afite sasa asangire n'abandi nibwo Eh.
butumwa ubahaye
neza cyane Mm. urakoze cyane rero kandi mukomere aho ngaho i nairobi n'umukunzi w'igihugu cya amerika yitwa inosa aherereye i ngozi Eh.
nawe yenda muri furije noheli nziza Mhm. Yego.
ubona ko ingozi bakunda kumviriza cyane no mu karere ka ko mu kayanza Mm,
tunabasaba yuko nk'ijwi rya amerika mwoyagana leta y'Uburundi kugira ngo bashobore kumva basubire- musubire gusamirana mu gihugu cyose mhm. twizere ko bizakunda mu- Muba mukoze muri uyu cyane.
mwaka Nta- ntabwo ari twe tuzabitera ariko twa- twasabye ko bakongera gufungura turacyategereje igisubizo twizere ko biz- bizakunda muri uyu Nibaza mwaka ko- nibaza ko imana izabikora Mm, nta kiyinanira aho murakoze cyane urakoze cyane rero ibihe byiza aho ngaho i nairobi
murakoze cyane turasa namwe
Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ku wa gatatu twajyaga tubaganirira ku bijyanye no- n'ubuzima amagara y'abantu ariko uyu ni umunsi wo kwishima twishimana twese hamwe abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo tubahe umwanya nabo basuhuze inshuti eh, ne- ne- n'abagenzi nk'uko mu kirundi babivuga abavandimwe n'inshuti twakire maombe dani uranyumva
ndakumva cyane ngo uratwumvira hehe
ndabumvira mu mu rwanda ndi mu majyepfo mu karere ka ruhango nuko mwiriwe mute rero mumeze mute mwizihije noheli gute
Ya, ni ambiyanse urabona ni ambiyanse abantu bambaye utwenda dushyashya abantu ba- bariye bijuse Uhum, eh, abantu bagiye gusenga aho insengero zifunguye kuko inyinshi ntabwo ziruzuza ibyangombwa uhum, eh, bo- aba- abanywa ako gasembuye urabona mbega ba- banezerewe ndagenda
ariko rero bibuke tunywe rese
Eh, no. nuko nywa nuko nywa rese basaza ko kunezerwa bakarenza kandi bashobora kunezerwa bananyoye n'amazi Eh, n'ubundi ibi- n'ibintu biba Cyangwa ari byiza agatoki.
cyane biba bibiriza kuba bibi inyuma Mm-mm. bataza Eh, kuyoberwa wumva inzira nta- ibacyura nta- mu rugo cyane.
Eh, Mm-mm.
nuko. Ah, hari n'umuvandimwe nawe watu- uri- uri i kigali nawe yatubwiraga ati noheli rwose yaryoshye ati kandi ibirori birakomeje nibaze ko ari nayo mpamvu bamwe turimo kubahamagara ntibitabe kandi baduhaye nomero ariko twizere ko baba hafi
Aye, ntabwo nta buseri baba bashyizemo ntabwo se baba batanze nimero batari hafi Ba- bagaruke rero hafi ku mu- ku mugani wawe bashyiremo ubuseri naho ubundi tuba twa- tuba twagize imana mukaduha urubuga buri- aje rya mbere kandi arikunda cyane ngewe si n'ubwa mbere tuvuganye n'inkishuro hafi ya kane Mm.
ngewe ndamba mbakurikiye gatanu kuri gatanu inkuru zose mupositinga mba nzireba ngenda ntera komenti nkora marayiki amasheya Mm. Nuko.
ndabakunda cyane niyo ndi mu rugo numva nyine ibiganiro byo ku mugoroba Mm.
ndabakunda cyane ubusa- usanga muri apudeyiti ku nkuru zose Mm, reka rwose ngushimire kuri u- kuri uwo mwanya ufata ukakurikira ibiganiro byacu ukanatubwira n'icyo utekereza burya bi- birafasha cyane birafasha kumenya icyo umuntu Mm.
atekereza ku ku biganiro ku nkuru zitandukanye no kumenya ko Mm.
hari abo- abo ubwira ba- babyumva ba- ba- ba- hari abantu babikurikiye Yego.
Mm.
oya tuba duhari rwose muhumure tuba duhari tuba duhari nuko ubwo rero reka nkwi- reka mboneraho akanya ko kwifuriza rero noheli nziza n'umuryango wawe n'inshuti zawe yego Mm.
yego nanjye rwose ndabifurira aho muherereye n'imiryango yanyu mukomeze mugubwe neza nimba mwampa akanya nkaboneraho no kwifuriza abandi sinzi nimba icyo cyane kanya rwose kagezweho.
oya cyane rwose uyu Eh, uyu ni umwanya rwose wawe ndifuriza no- ndifuriza noheli nziza mwebwe mwanyakiriye bo ku ijwi rya amerika guhera ku muyobozi wanyu kugeza yemwe no ku no kuwurinda kuri gete mwifurije noheli nziza wo ku ijwi rya amerika mwese Mhm.
hanyuma ku muryango wanjye rero ndifuriza noheli nziza umudamu wanjye ndifuriza noheli nziza umwana wanjye bita ineza shami daniela nawe yakubwe neza akomeze kugira noheli nziza ndifuriza noheli nziza umuhungu bita sabaturi rutsiro ndifuriza noheli nziza eh, mama wanjye bita mukamusana laurence uri i nyanza ndetse na mubyaro wanjye bita macumi agusita nawe agira noheli nziza ndifuriza noheli nziza abantu bose bari mu kagari ka migina bazi kuri mahombe dani ndabifurije noheli nziza cyane bakomeze bagubwe neza ndifuriza noheli nziza abantu bose bari mu karere ka ruhango abantu muri murenge wa bweramana ndabo mbifurije noheli nziza cyane Mhm.
ndumva ari abo yego naba utavuze utabashije ku- kuvuga amazina muri uyu mwanya ubwo nabo rwose Eh, ba- bifurize bazi noheli kuri nziza mahombe dani rwose mbifurije Bose.
noheli nziza ubundi amazina yanjye nyirizina ni masengesho daniyeli ariko mahombe ni mu giswahili Eh,
buriya baba banzi kuri masengesho daniyeli ubwo nabyo barabimenye rero mase- masengesho Wa- daniyeli eh, mawombe wabimenye nuko dani nabishyize mu ruzungu nkavuga mawombe dani
Nta- ntari ibi ariko bu- Mm, Mm. dani ni ukuvuga ni- Yeah.
ni daniyeli wa- wa- wahinnye
yego yego mawombe dani dani yego ukomeze rero kugira ibihe byiza
yego murakoze cyane ijwi rya amerika turabakunda cyane natwe turabakunda
Mm, Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi eh, ikiganiro muri isanga ni ikiganiro rero uyu munsi twabahariye kugira ngo musuhuze abavandimwe n'inshuti mubifuriza noheli nziza
and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmassy air, while the church bell chimes, and there's joy everywhere some precious gift lights a little one's eye
God's blessed lift stays the weary and wild. This Christmas time, keep its magic right here within your heart every day of the year.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ijwi ry'amerika rero radiyo yanyu irimo kubaha umwanya kugira ngo musuhuze inshuti zanyu twakire richard livingston uratwumva neza Hello, hello.
Hi.
Hello.
yego komera Good urahagana he afternoon. Good, good afternoon.
good afternoon urahagana he
So we cannot talk to her about Kiswahili or English because I don't know very well in Kibirundi.
in kirundi you- you- okay um, uracyumva
Uh, pole pole.
pole pole gake cyane reka rero uh, ifu- inshuti inshuti zawe n'abavandimwe uh, noheli nziza
Sasa niko ya ni ya niko eh, Nairobi. Hello.
keep going
Uh, I am in Nairobi. I want now greeting someone from uh, Nairobi, uh, in, uh, USA.
Mhm.
My uncle, my sister uh, from uh, Uganda, my brother from South Africa, my my bestie from uh, Yuka.
Eh, A lot of friends we work now together from na, na, na Nairobi.
kutavuga amazina yabo
Or Rich, Rich, Rich, Rich, Richard Bell from Nairobi. Richard Forever from South Africa. Uh, Richard Irakoze uh, from UK. Uh, Cloudy from Jamaica. Uh, Nadine from uh, France. I wish you now song eh, never be enough.
Eh, reka rero tugushimire eh, nubwo wavuze ko utumva ikirundi utavuga ikirundi neza ariko ubwo reka tugushimire kuba wafashe aka kanya urakoze cyane noheli nziza
Okay, okay, thanks.
Eh, welcome ni radiyo rero ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi dusubire ku murongo wa telefone turakira byose n'imana elisa uranyumva
ndakumva neza Eh, uri mu- mu rwanda ahagana he ndebye nomero yawe Ndondi. Eh, ndi mu rwanda mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru Mhm.
abantu ndimo mbateze amatwi ndimo mbumva nuko nuko urakoze cyane gufata umwanya ukatwumva Ah, mwa- mwijihije noheri gute
Eh, noheli uko biri kose uburyo twayizihije rero Mm,
Eh, mu bushobozi buke buri wese afite biragaragara ko yabashije kugira icyo akora kugira ngo arebe ko yakwizihiza noheli mm, ababasha kujya gusenga bagiyeyo abandi abatajyayo bo ni ugushaka icyo kurya biyakiye mhm.
abandi nko kuri uno mugoroba ahantu ndi ku gasantere ka rutabo ndi kubona ba- abashoboye gufata agacupa barimo bagafata abandi baranezerewe ni ukuvuga ngo nanjye ku giti cyanjye hari icyo nabashije kubona nariye nubwo wenda nari nabona agacupa ko kurenza hari icyo bintu ni amahoro Mm. Nta- Eh.
Urenze ushaka urenzeho n'amazi ibyo ari byo byose biramanuka niko bimeze amazi nayo burya ni nayo ya mbere ahubwo cyane wavuga se ko ari isoko y'ubuzima
uvuze Ni- amazi bavuga ko ari isoko y'ubuzima Eh, ni isoko y'ubuzima kandi mu bumenyi buke mu byo batubwira batubwira ko bitatu bya kane bigize umubiri w'umuntu ari amazi Mhm.
Eh, ubwo rero niyo ya mbere ahubwo ibindi byose biza ari inyongera cyane Ubwo arasukura mu mubiri kandi ni ah, na- na- aka- aka- amazi ushyize mu mubiri nayo agenda a- a- asimbura ayo watakaje
niko bimeze Mm. Ye.
Mm.
nuko u- ura- urifuriza abandi rero noheri nziza Bo, reka rero nifuze noheli nziza mbereye ku muryango wanjye umugore n'umwana bo noheli nziza kuri mama uri mu gihugu cy'ubugande abavandimwe banjye harimo abashyitsi banjye na mukuru wanjye bose mbifuje noheli nziza famiye yanjye harimo nyogokuru ba data wacu abo bose mbifurije noheli nziza bo arufuredi nifuje noheli nziza mu- abantu bose bateze amatwi radiyo ijwi rya amerika bose nababwira ngo bagire noheli nziza abayizihiza n'abatayizihiza bose ni umunsi usanzwe tuba tugomba kwizihiza kwishimira cyangwa se abatabishoboye bagafasha ababishoboye kubishimira
Ye.
nkaba ndavugana abantu bose babateze amatwi bagire noheli nziza yego reka Mm.
reka ngushimire mu mwanya wabo kubera ko Yego.
batabasha ku- kubikubwira ariko ndibaza ko bagushimiye mu mitima yabo
nuko rwose niko bimeze Mm.
ubwo abantu bose bari ku isantere ya rutabo Mhm.
ababasha kumva ijwi rya amerika n'abataryumva bose nababwira ngo noheli nziza abataryumva rero baryumve bagerageze kuryumva niko bimeze batazagira ikibaciga Eh, no.
turi kumwe Eh, turi kumwe ukomeze kugira ibihe byiza ntego murakoze Eh, twakire na desire desire
Eh, ano?
wiriwe neza
Eh, mwiriwe n'amahoro.
n'amahoro urahagana he
Eh, ni ni bwa Kampala mu Bugande.
yego Mu- mu- mwizihije noheri gute
Eh, Noheli ni nziza kiretse nyine ko kavura kazindutse kagwa mu rwego ubundi ni sawa ibintu bimeze neza.
Mm, ako kavura nako banza nako ari- ari keza gashobora keretse ari nyinshi ahari
Ah, ntabwo ari nyinshi cyane yareze.
Mm. nuko Yego.
Eh, hanyuma hari abo Eh.
wifuriza noheri nziza
Yego ndifuriza Noheli nziza mama wanjye ari mu Burundi, sista wanjye ni bose ari mu Burundi. Abantu bose ni- abantu bose bemera ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo bose ndabifurije Noheli nziza na cyane cyane abantu bose bumva ijwi rya Amerika. Bose ndabifuza Noheli nziza n'umwaka mushyashya.
yego ngushimire mu mwanya wabo urakoze cyane hanyuma baramenye nde ko mfite izina rimwe
Ibi Desire ndiho ku bwayo.
ndiho ku bwayo Eh, uri i kampala
Yego.
Eh, ubwo rero niba nta kindi wifuza ku tugeza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya amerika twa gu- kureka ukajya gukomeza ibyo wari urimo
Yego nta kibazo murakoze cyane.
Mm, urakoze nawe twibutse abo turi kumwe ku iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi Ah, radiyo yanyu yabageneye uyu mwanya abaduhaye nomero batari hafi rwose mwegere telefone zanyu cyangwa se mwegere radiyo yanyu hanyuma uyu mwanya ntitupfushe ubusa
Everything I need. Around my Merry Christmas. Sober Christmas tree. Merry Christmas, baby. Happy New Year. I love you. Good God. I love you. That's my baby. My first love. Happiness. I got plenty of. Would you believe I got peace of mind? girl, big busy. Even on holidays, you know I get busy. Pause deck with Holly. Me and St. Nick about to take a sip and get jolly. If you've been good all year, throw your hands up and spread good cheer. And if you're standing under the mistletoe, let me hear you say, oh yeah. Oh yeah. And you don't stop. Oh yeah. Merry Christmas. Uh uh. Merry Christmas. Uh uh. Have a happy. Uh uh. Uh uh. Good God. Get up. Come on. Clap your hands. Yeah. Woo. Let me see you move it. Come on. Hey. I'm grooving. A soulful Christmas tree. Just like a sweet, sweet, sweet melody. Baby, baby, baby, baby, baby, don't you know? Hey, uh, I love you. Oh. I never loved you. Yeah. You are lucky so-and-so. Oh,
noheri nziza mwese abakunze ijwi rya amerika aho muherereye hose abatwumva aho muri tubifurije noheri nziza ku murongo wa telefone dufite siriro muvunyi wiriwe neza
cyane esheni Eh, noheri nziza
kristo yezu akuzwe iteka ryose hanyuma ko uri u- telefoni yawe iraza gu- irimo gucikagurika telefoni yawe irimo gucikagurika reba ukuntu wahagarara hamwe
ariko iyo mu- iyo ntabwo wahamagaje nimero zo mu rwanda ukunda kubona sinzi ikibazo kibaho sinzi
ntacyo nanjye turakumva ntabwo ndi kumva neza Eh, nga- uri ah, kunyumva neza eh, twebwe ndakumva
yego yego noheri nziza rero ye nawe n'umuryango wawe
Eh, eh, noheri nziza ya radiyo ijwi rya amerika yose hano Eh, komeza
Eh, noheri nziza eh, ku muryango wawe wose no ku muryango wanjye Eh, noheri nziza ku muryango mvukamo eh, n'uwo nashatsemo Eh, noheri nziza ku nshuti zanjye imbere hose ku kwezi gutukika bya yezu kirisitu bizihiza noheri
Ah, telefoni yawe ifite iki- telefoni yawe ifite ikibazo birimo gucikagurika
ni muhumure ku murongo muze kungaruraho rero kugira ngo turebe ko bikunda okay sawa Na- mungarure naho mu kanya
yego
kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru zibyiza ko yesu avutse mu ijoro ku musozi wumva amajwi menshi
This time, and its magic is here. It's Christmas time, and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmassy air. While the church bell chimes, and there's joy everywhere. Some precious gift lights a
radiyo ijwi rya amerika i washington dc siriro hagarutse ku murongo uratwumva
gatanu kuri gatanu noneho mva ndabumva bye aho u- u- u- iyo maji rero ukoze aba ariyo uzajya ukoresha nituguhamagara
oya iyo mwaduhamagaje nimero yo yo hanze y'aho ngaho birakunda ariko iyo mwakoresha iyo mu rwanda ntabwo twumvikana neza Mhm, nuko noneho ubu turakumva ubwo twongeye tuvuge ngo noheri nziza kuri wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe na ah, bandi muri kumwe aho ngaho hanyuma rero ijambo ni iryawe
yego nanjye ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuri uyu mwanya mu mpaye nanjye mbifuriza noheli nziza wowe jeni n'umuryango wawe wose ndagushimiye ndetse na na sitafu y'ijwi rya amerika yose nyifurije noheli nziza Eh, urakoze cyane noheli noheli nziza rero reka nyi- nyifurize umugore wanjye n'abana banjye noheli nziza ku muryango mvukamo abavandimwe banjye ndetse n'umuryango nashatsemo kwa data bukwe na baramu banjye noheli nziza ku bakirisitu gatolika bose cyane cyane eh, abakirisitu basengera muri paruwasi gatolika ya rukara Eh, noheli nziza eh, ku bemera noheli ku bemera ivuka rya nyagasani yezu kirisito abemera noheli bose mbifurije noheli nziza inshuti zanjye zose eh, abantu bose bangiriye neza muri uyu mwaka turi gusoza ndabifuriza noheli nziza noheli nziza ku bayobozi b'igihugu cyacu abepisikoti ba kiliziya y'u rwanda kimwe n'abashumba ba kiliziya y'isi yose eh, noheli nziza eh, ku bantu nohe- iyi noheli bayijije barwaye abagize ibyago bakomere eh, abagize abageze mu zabukuru eh, ndabifuriza eh, gutwaza no gukomera eh, noheli nziza eh, ku bantu eh, ba- ba- bari mu ngendo zinyuranye eh, noheli nziza ku bantu eh, bafite ibibazo binyuranye byo muri ubu buzima bitajya bibura eh, abantu noheli isanze insengero na za kiliziya ba- zabo zifunze ndabifuriza noheli nziza hanyuma twebwe noheli uko twayizihije byari ibintu bishyushye cyane uretse yuko iyo uyu mwaka ije yihariye kuko isanze insengero zimwe na zimwe zifunze aha abenshi misa n'amateraniro ba- ba- babyumvira kuri radiyo nyine eh, batabashije kuba bateranira mu nsengero ikindi eh, iyi noheli tuyijihije eh, ha- i- twari twa- twari turi mu gihe kitoroshye nyine cy'ibura ry'amafaranga n'imya- eh, ni- n'imyaka ku isoko ikaba ihenze urabona ko ari ibintu biba bitoroshye nyine ariko eh, ku bayihimbaje ari bazima nyine ni uko nguko biba bigenze ibintu byose imana ibibizi rero eh, ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima reka mpe n'abandi umwanya ba- bagire bifuriza abandi noheli nziza ariko umuntu witwa twagireza mariseri ahari mwifurije noheli nziza n'abantu bafunze nabo bagire noheli nziza eh, bashobora kuba bateze amatwi ijwi rya amerika eh, ba- bihangane bakomere bose bose bagire noheli nziza murakoze cyane Eh, ndagushimiye rwose bwo nawe noheli nziza mukomeze Yego.
kugira ibihe byiza yego Ah, twakire hakizimana
neza mwiriwe neza urahagana he
ndi i nyanza mu murenge wa busoro Mhm, ni mu ntara y'amajyepfo yego noheli nziza Ndishimye. iyi noheli nziza kuri twese ndishimye cyane ni ukuri kubamo muduha akanya tukabavugisha tu- tugasubiza imiryango yacu tutegeranye abo tutahuye nabo Mm,
ibi bintu ni byo kwishimirwa cyane mhm. tuba twabatekereje kuko tuzi ko namwe mu- mudukunda
yewe reka nkubwire ni ukuri kw'imana radiyo ijwi rya amerika ni radiyo nziza ndahamya neza ko abantu benshi bayitega amatwi rwose kubera ibyiza mutugezaho amakuru meza aba yabereye hirya no hino o cyane rwose turayikunda cyane Eh, urakoze cyane kutubwira uko bihagaze natwe turabakunda
yego hano rero mpagaze eh, nakuye ko ari mu murenge wa busoro mu i nyanza Mm,
bonyine na si twese si twese kuba wenda twabonye amafunguro harimo wenda n'ababwiriwe birumvikana mm.
ariko mu by'ukuri nshishije amaso mu misozi hirya no hino imbere yanjye cyangwa inyuma yanjye urabona ko udushyimbo turi mu mirima utaburara rwose ntabwo waburara bi- hari aho byeze hari aho bitaruma hari aho watonora ibitonora urabizi ni ndabizi
Ye- yewe hari n'aho basaruye ariko kubera bitarabona izuba cyane ntabwo biruma ngo haboneke bya bindi byumye Mm, ntacyo bitwaye n'agatonore kararyoha
cyane rwose Ni iki igihembo urakizi Eh, ndakizi ni iki ibishyimbo Yego.
byumye ba- baku- bat- batonora bashishuraho igihu Ye- igihu cy'inyuma aha ni ibishyimbo biba byoroshye bi- batari bya bindi biba byumye noneho bagakora rwa ruhu noneho bikage- bikagenda bikoroha cyane bakabi- bakunda kubirisha ubugari niho biba biryo- niho biba biryoshye kurenzaho barabyini babyinika mu mazi bika uruhu Ye- igihu aha.
kikabasha kuvaho
ndumva umuco nyarwanda uwuzi oya ntabwo oya ntabwo ntabwo ntabwo umuntu yakwibagirwa umuco tugomba kubumbatira
ye noneho noneho no ku isoko urebye ibirayi ibirayi aho bihenze ni magana atanu hari hari n'ibyane ni itanu ku wa mbere nari- ku wa mbere nari ndi mu karere ka ruhango hariya mu mujyi nta iho biragura magana ane na makumyabiri yewe hari n'ibya magana atatu na mirongo itandatu narabibonye rwose kuko nahakuye ibyo kurya uno munsi by'ifiriti hara- mfite hari abashyitsi bansuye ba- bara- baramu banjye babiri hari n'umuryango wanjye ni- nyine tuba duturanye data na mama cyangwa n'abavandimwe mukuru wanjye tuba duturanye akadivayi kabonetse mbo twasangiye mbese ye kandi ikindi ndabona n'akavura kari kujojoba rwose ure ncishije amaso mu idirishya akavura kari kujojoba hano ndi iwacu rwose Mm. ese ibyo biciro uvuga by'ibiribwa bya bi- birimo guhenda byaba byatewe n'uko hari abantu benshi ba- barimo guhaha Ibi- ibi- ibi- ibyo bagura bikaba byabaye bikeya noneho ibiciro bikazamuka
cyane rwose iminsi mikuru ntabwo yiburira Mhm.
abantu benshi bakunze guhaha um- uko byakagenda kose Mm, ni hose Umunsi mikuru- umunsi mikuru abantu barahaha pe noneho bigatuma wenda hari igiceri kigiyeho ariko ntabwo ari kimwe n'ibihe byashize ibihe byashize ikirayi hari aho cyaguze ndumva ari magana inani n'igihumbi ariko urumva magana atanu si amafaranga menshi cyane yewe na magana ane si amafaranga menshi cyane ariko ntitwirengagize nyine na bariya ba- baba batayafite ariko mu by'ukuri hari imyaka yatuma umuntu ataburara cyangwa abwirirwe Mm, hano hameze neza cyane nta kibazo Bo, buriya se sinasuhuza abantu bamwe na bamwe cyane rwose mu- na- ijambo ni ryawe
reka mpere ku ku inshuti yanjye yitwa niyo mutabazi josue ari muri leta zunze ubumwe za amerika ahantu mu bice bya western coast hariya hafi y'inyanja ya pasifika
twizere ko Yambwiye- akurikira radiyo ijwi rya amerika akaba azi- ari bubyumve
cyane cyane cyane rwose arayikurikira arayikurikira kuko n'ejo ntitwavuganye ambwira ko akunze kuyumva hari bakuru banjye babiri bari muri muzambike yitwa nowa na hari uwitwa nowa hari n'uwitwa roti bari muzambike hakaza mushiki wanjye uri mu bugande kwa data wacu hakaza thomas cameron nawe ari aho ngaho muri amerika hakaza umusore mbere ye nyirarume witwa dani hakaza umusore witwa emmanuel sabimana ari ye ni umusirikare nkaba mubereye ise kwa data wacu hakaza mushiki wanjye ari mu rwanda yitwa mutesi hakaza n'inshuti mukuru wanjye kwa data wacu akaba ari i kigali mu rwanda hakaza mama wacu ari mu murenge wa busoro yitwa mukawera hakaza umuhungu we mm, ubwo navuga ko tuvinda imwe ndi mukuru we akaba yitwa emile hakaza umuhungu witwa kabayiza nawe ari muri rdf hakaza mama wacu nawe yitwa suzanne ari mu murenge wa busoro hakaza mukankusi nawe ari ku ijwi rya amerika hakaza abanyamakuru banyu harimo shimimana mu gasaro rwose agubwe neza uwo mu- uwo mupapa ndamwemera cyane cyane rwose buriya mba nishimye no kuba mva ibyishimo biba byasaze mana yanjye Yego. hakaza hakaza data wacu yitwa muzi ku izina segore ariko muheruka bibiri subwo si ni bibiri na n'umunani ubu ku- ntabwo ndongera kumubona ariko ari kera.
ariko- ariho ndabizi ko ari kera cyane Mm, icyo gihe icyo gihe na- naha ku data wacu witwa segore nahabaye bibiri na gatanu nza kuvayo nde nsubira mu rugo iwacu ubwo ntabwo turangira guhura ariko ariho ariho Amakuru ko akubwira ndabizi ko neza ahari.
ko ariho nuko
rwose cyane nawe yumve ko ma- narakuze kuko nabaye ndi umwana muto cyane yumve ko
Kandi umusuhuje.
nkunda umu- kandi nkunda umuryango wanjye abantu bose banzi ko ndi umur- ba- bari umuryango wanjye Mm. ari ari kure Ndabakunda cyane se ariho Eh, wo- wo- wamwu- wumvise ari ari ahantu kure
birashoboka ntabwo ari mu karere kamwe ntabwo ari mu karere kamwe Mhm.
ariko bitarenze icyumweru nzaba amenye amakuru yiwe Mm, twizere ko ameze neza
yameze neza Eh, hari n'abadata bacu batakiriho bapfuye ntaki- nta ndi umwana ntabazi na n'ubu ntabwo ndabasha na- ubwo urumva ntabwo tuzahura ariko nabo njya mbasabira ngo tuzongere tubonane Mm, kandi rwose ino bonane ino bonane ino minsi mikuru ni ukuri twazayicamo venositi shimiye imana duhuye tuvuganye kuri telefone ndamushaka cyane Mhm. Ye.
Mm, wa- Wara- wa- uzamwandikire cyangwa waranditse
rero ukuntu byagenze kiriya kiganiro agasaro iyo ka- iyo kirangiye iriya nimero aduha kuri watsapu nayibuze burundu ntayo mbona rwose watsapu ndayikoresha iriya nimero ndanayizi mu mutwe nyisevinga muri telefone nayishaka muri watsapu nkayibura uburyo nzamubona nibwo bwanyobeye
ndaza eh, ndaza kureba i- i- iyo nomero hanyuma eh, ubwo mz- mu- mubwire cyangwa se wowe ariko se kuvuga ko wayanditse
iyi ndayifite maze imyaka ibiri nyishaka muri watsapu ko narayibuze
ubwo igomba kuba atari Eh.
atari yo iyo urimo gu- gushaka ashobora kuba hari umubare wibeshyemo
yawe rwose ndanayizi mu mutwe ndetse iyo ana- iyo ikiganiro agasaro kirangiye ayisubiramo nkongera nkayandukura neza watsapu yayo narayibuze
ubwo nza- nzavugana nawe ntabwo namenya ubwo ikibazo aho gihagaze eh, niba ari ukubera u- u- ubwinshi bw'abantu banditse a- arimo gushakisha ko akazi nawe ni kenshi kugira ngo ah, urabizi kugira ngo abone avugane n'abantu baba bamwandikiye ni benshi cyane
ni benshi cyane byo Mm.
Ye- re- iyo muri iyo muri amerika se mwebwe murabona murabona mu bimeze bite ikirere cyanyu kimeze gute Eh, ikirere cyacu kimeze neza hari hari hari ubukonje ariko ejo hari hakabije eh, gu- gukonja ariko ubu ngubu biragenda n'imvura yaragwaga ariko ni ni ibihe by'imbeho turabimenyereye
tomasi ko aba yiheje
oya ntabwo aba yiheje barimo kubategurira ibiganiro bitandukanye kandi uy- urabyumva buri gihe cyane cyane Ari- biriya bijyana n'ama- na- na- ibyajyanye n'amatora ibijyanye n'uhererekanya ry'ubutegetsi nuko Reka- u- wa- u- Ariko- Ari- ariko mama uriya mugabo ndamukunda ni ukuri kw'imana
ubwo nizere ko arabyumva arabyumva ndaza ku- kumubwira maze rero reka reka twe gufata umwanya munini duhe n'abandi ba- bifuza gusuhuza hanyuma ubwo tukwifuriza ibihe byiza
yego nakwifuriza umukuru wacu w'igihugu cy'u rwanda ati Tura- turakubaha cyane kubw'umutekano wo mu rwanda uba uhari murakoze cyane yego urakoze nawe Eh, twakire na cyiza cyiza derike wiriwe neza
Yiriwe ijwi rya Amerika.
yego yego mumeze mute noheri nziza kandi
Eh, Noheri nziza kuri twese ni byiza david mereri kigali mu rwanda Mhm.
ndabakunda cyane ijwi rya amerika amaze imyaka ibiri ndikurikirana neza najyaga mbyumva ku mashuri ariko aho nshoreye narahugutse Mm.
ndagira ngo nangire mbashimira cyane mbifuriza na noheri nziza Ye, reka tugushimire ariko nawe mbashimira mbashimira cyane porogaramu y'agasaro ka buraga Mm.
iriya porogaramu narayikunze cyane irimo ubwenge guhuza abantu bada- badaherukana abantu bamaze imyaka itanu baherukana jenoside ikirangira bakongera bagahura ababyeyi bagahura n'abana narabikunze cyane nkajya nandika muri komenti rimwe na rimwe ariko kugira ngo mukazisoma ariko nagira ngo mbashimire rwose bayizi Mm, reka tugushimire natwe kuba ukurikira kandi ugatanga na na komenti ku- mu biganiro byacu bitandukanye
cyane rwose na hanyuma nashakaga kugira ngo ifurize noheli nziza abantu baherereye mu bice by'ahantu bita za gikoba
Gikoba?
Ni ahantu mu karere ka nyagatare mu gikoba mu karere ka nyagatare mu murenge wa sabagwe
yego
no ku ivuko ndabasuhuza cyane abantu bose bateze amatwi ni- harimo n'umubyeyi wanjye bita jeni
Mhm.
hanyuma n'abavandimwe banjye ku zindi umwe harimo joji harimo joyi hari na mushi wanjye uri mu gihugu cya amerika utuye mu- mu- mu ntara ya washington dc ndamushimira cyane ku bwa sapoti kandi ndamusuhuje
yego ku twizere ko ruhande rw'ijwi rya amerika rero ku ijwi rya amerika ku ruhande rwanyu ndabashimira uruhare mudahema kugira kugira ngo mutugezeho amakuru agiye atandukanye kandi abakozi bose b'ijwi rya amerika mbifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire harimo thomas kamirindi nawe muri rusange reka ngushimire cyane rero na- nawe kandi tukwifuriza noheli nziza n'umuryango wawe ndagushimiye mu izina rya bagenzi banjye
murakoze cyane ijwi rya amerika turabakunda Eh, natwe ni uko mukomeze kugira ibihe byiza Eh, hari ku murongo wa telefone bambwiye ko hari eh, rahimi sinzi niba izina barivuze neza ni rahimi ni burahimu
ni rehema xavi rehima nuko uraho Mm.
uraho neza
tumeze neza kabisa nuko nuko noheli nziza
no kuri mwese aho ngaho muri amerika yego urahagana hese
ubu tuvugana ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri provinsi ya sud kivu Mhm, teritwari ya kalehe mu santere ya nyabibi mhm. Mwa- mwizihije noheli neza
bon urebye twayizihije neza uretse akantu kameze nk'akavura kashatse kuturosera Mm.
Eh, n'amazu menshi y'abaturage hano muri nyabibwe yahiye amazu agera kuri mirongo itatu n'andi Mm, ariko yokejwe ubusanzwe n'iki?
twari tumeze neza yatwitswe n'iki
umuriro ntabwo twabashe kumenya aho waturutse ariko amazu yahiye yakongotse kabisa
Hmm. Eh, ariko twizere ko nta bantu bahasize ubuzima
oya nta bantu basize ubuzima ni amazu n'ibintu gusa byaha- byahagendeye Mhm. hari hari hatuwe ah, cyangwa ni am- ni amaduka
hari hatuwe bo ni ahantu bacururizaga ariko nanone hari hatuwe n'abantu benshi cyane ku buryo Mhm. aho hitwa ngo iki
hitwa inyabibwe muri avenue du marché Mhm.
muri province ya sud kivu Mm. Mhm.
Ah.
Eh, oh, ama- Naho abo- ubusanzwe turi aho tu- uti
ubusanzwe turi aho tumeze neza kabisa uretse ibibazo by'umutekano mukeya biri muri province ya nord kivu Mm.
Ah, ariko twebwe noheli twayizihije neza Mhm. nuko nuko Eh, hari rero Mm.
nabo wifu- ushaka kuyi- kwifuriza umunsi mwiza wa noheli
wa mbere ngwifurije ni abanyamuryango banje madamu wanjye ndi kumwe nawe hano n'abana banje abavandimwe nanone bari muri eh, muri rucuro aho ni muri provinsi ya nord kivu abanyamuryango banje bari mu bufaransa n'abari aho ngaho muri washington district of columbia Mhm. twizere ko bakurikira ijwi rya amerika kubifuriza ababyeyi banje Mm.
Eh, perezida musha watowe aho ngaho muri amerika donald trump turamukunda cyane tumwifurije noheli nziza Mhm. yego namwe banyamakuru ba- ba radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane natwe turayibifurije hanyuma se mbere y'uko ugenda ariko wa- wahana madamu madamu wavuga i- ikinyarwanda se wamuha nawe arakivuga kabisa wamuha nawe rero aga- wamuha telefoni nawe ka- akasuhuza inshuti n'abagenzi niba warangije
mwahageze muri aho muraho neza umwaka mwiza na noheli nziza
ngo turashima imana kabisa nuko nuko ye ubwo nagira ngo ubwo nagira ngo nawe tuguhe umwanya ntabwo dukunze no kubona abadamu kuri radiyo nagira ngo tuguhe akanya nawe wifurize noheli nziza ndetse nu- n'umwaka tugiye gutangira ariko tuzababonera igihe cyabyo nabwo nimu- nimubona akanya tuzongera tuvugane
Mm, noheli kabisa nyifurije ababyeyi banjye n'inshuti zanjye zose ziri ahitwa i bushushe muri teritwari ya karehe na mabuko na data bukwe Mhm.
Mm, yego Ur- urakoze Yego.
cyane mukomeze kugira ibihe byiza
namwe murakoze yego yego He, ni radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi Ah, tubashimire mwese rero abo twari kumwe isaha ndabona irimo kugera ku musozo irimo aka- urushinge ruri mu- hafi kugera mu kadomo twabashimiye rero ko mwabanye natwe muri kiganiro aho twifuje kubaha umwanya kugira ngo musuhuze mwifurize noheli nziza inshuti abavandimwe banyu hanyuma turi kumwe kandi turabakunda ibihe byiza bisoza umwaka mukomeze kugira amahoro n'amahirwe mu miryango yanyu Ah, ku buhanga bw'ibyuma hari sayida yarafatanije na nadia taha kuri mikoro ni eugenia mukankusi nongere mu izina rya bagenzi banjye bose dukorana hano ku ijwi rya amerika n'abatuyobora tubifurize noheli nziza aho muri hose mwebwe n'abanyu ariko kandi tunabifuriza ubuzima buzira umuze Utumami w'Isiraheli, nowhere, nowhere, nowhere, nowhere. Have utumami w'Isiraheli.
kandi n'abanyabwenge naho bari kure nabo babonye ikintu cyabatangaje babonye ikimenyetso cy'inyenyeri nini cyo kubereka aho